iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugiye washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mwese mu biganiro tubafitiye mu ntara ya gitega haravugwa amashuri amaze hafi imyaka itatu nta mazi bagira ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotegisi umugani kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi uwo ni umwe mu banyeshuri mu ishuri ryisumbuye mu ntara ya gitega iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu ariko mbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu nkambi reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wanjye aloise bigirimana ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international rivuga ko abasivile cumi na bane bishwe mu bitero bitanu by'indege za leta zunze ubumwe za amerika muri somaliya mu myaka ibiri iheze ibyagirije igisirikare cya amerika gihakana civuye inyuma amnesty ejo kuwa kabiri yarasohoye raporo idondamwo abantu mirongo itandatu na batanu bavyiboneye amafoto amasanamu y'ibigendajuru vya satelite nk'ibishimangira ivyo bitero mu ntara ya lowa shabele kuva mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi n'indwi gushika ukwezi kw'icumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani igisirikare ca amerika ku mugabane wa afurika africom gisanzwe gikora ivyo bitero vy'indege gifatanije na leta ya somaliya kivuga ko ata basivile bishwe kandi raporo ya amnesty ishikiriza ibitandukanye n'ivyo africom izi abategetsi mu gisirikare ca amerika bashikiriza ko ibimenyeshamakuru vyegamiye abarwanyi ba al shababu inyuma y'ivyo bitero vyama bica vyikika mu kiza bigafata amasanamu y'abarwanyi babo bapfuye bakayita ay'abasivile kugira berekane ivyemeza mwamenya ko haruhande y'ibitero vya amerika abasirikare ba kenya na etiyopiya nabo nyene bagaba ibitero nk'ivyo muri somaliya mu twigoro mpuzamakungu two guhasha al shababu papa francisco ejo kuwa kabiri yaranse kwemera ugutanga imihoho kwa karidinali w'umufaransa philippe barbarin yagirijwe kuba atashoboye kubwira igipolisi ibyaha by'ubushurashuzi bwakorewe muri diyoseze arongoye karidinali barbarin yavuze ejo kuwa kabiri ko yarungikiye papa urwete rwo gutanga imihoho ku munsi wa mbere ariko papa avuga ko atakimwagira mu gihe ataraciriga urubanza yongera yanka kwakira urwo rwete barbare w'imyaka mirongo itandatu n'umunani arishibishope mu gisagara ca liyo mu bufaransa yaciriwe gufunga amezi atandatu mu ntango z'uku kwezi kubwo kutabwira igipolisi umupadiri yasambanye umupadiri azwi ku izina rya bernard preynard yagirizwa kuba yasambanije abahungu b'abaskuti mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda barbare akaba atekanya kunguruza urubanza ibyashimwe n'abahohotewe bavuze ko ari intango y'aho eklezia katolika mu bufaransa igiye kwishura ku vyaha yagirizwa ubushikiranganji bw'ikigega muri leta z'ubumwe za amerika bwatangaje ko bufatiye ibihano ishyirahamwe rya leta ya venezuela ricukura izahabu hamwe n'umuyobozi waryo bahowe gukorana na perezida nicolas maduro umushikiranganji w'ikigega cya leta muri amerika stephen manchin yavuze ko ibikorwa vya leta ya maduro bisahura ubutunzi bw'abanyagihugu kandi vyonona ibidukikije umushikiranganji avuga ko mu myaka iheze maduro yihaye ububasha bwo guteza imbere iryo shirahamwe abashingamateka batavyemeye manuchin yemeza ko ivyo bihano bitazohoraho ariko bigamije guhindura inyifato itabereye muri venezuela itangazo ryiwe ryavuze ko ivyo bihano bizokurirwaho abanyagihugu bafata ingingo zishimishije no kugarukana demokarasi abanka guhotera uburenganzira bwa muntu abiyamiriza ivyaha bikorwa na leta ya maduro kandi abarwanya ruswa perezida wa turukiya recep tayip erdogan ejo kuwa kabiri yasabye igihugu cya nouvelle zelande gushyiraho igihano cyo gufa kandi ibishire mu ngiro mugabo yishe abantu mirongo itanu mu musigiti wo mu gisagara ca Christ Church ivyo Erdogan abivuze mu gihe leta ya Nouvelle Zelande yo ishira imbere gukoresha imvugo itavangura Erdogan ariko ariko akoresha ubwo bwicanyi bwabereye mu musigiti mu myiyamamazo arimwo y'amatora yimirije mu gihugu ciwe amasanamu ya videwo yerekana ingene uwo mugabo yakoze ico gitero niyo yerekanywa mu miyamamazo yiwe kugira bizomuhe amajwi leta ya nouvelle zelande yasabye ankara guhagarika kwerekana iyo videwo no kugabanya ayo majambo kuko bishobora kuzana inzankano kandi vyotuma haba ibitero ku banyagihugu b'ico gihugu ca nouvelle zelande umushikiranganji wa nouvelle zelande ajejwe imigenderanire n'amakungu winston peters yashikirije jo kuwa kabiri ko agiye kugira urugendo muri turukiya kugira babiganireko
arakoze aloise bigira imana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri aho ni ku mugoroba naho mu gitondo ni metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro n'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch ryasohoye itangazo risaba ubutegetsi bw'uburundi kurekura abanyeshuri batatu bafungiwe mu ntara ya kirundo baregwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo mu gihe bahamwa n'icyaha bashobora guhanishwa gufungwa imyaka itanu umuyobozi w'indero mu ntara ya kirundo avuga ko iyo dosiye iri mu butungane kandi itakibareba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza iryo tangazo ry'igisata cya human rights watch muri afurika yo hagati rivuga ko mu gihe mu burundi ukunumya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira uwo ari we wese igihe bata muri yompa abanyeshuri indwi mu ndwi iheze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo Lewis Moje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka cumi n'itatu yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yari akwije mu Burundi ifatirwa kuri cumi n'itanu abandanya asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi mu nyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugabo abandi batatu bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi ku munsi wa mbere w'iyi ndwi bagirijwe icaha co gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa munyororo w'imyaka itanu mu gihe boramuka bagiriye icaha Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu bavyeyi bafise umwana afunzwe kuwa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafise n'ubwoba bwo gufungura iryo shirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku vyo rivuga ko ryatohoje mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri umunani kubera banditse ngo ja hanze canke turanse ikiringo ca gatatu ku ifoto ya perezida nkurunziza mu bitabo vyabo uwo mwaka nyene human rights watch ibandanya ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye abawugize basabiye ikigongo abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukunda igihugu mu mashure umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda we yabonye iyindi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu mamanifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique gucagira iyi comportement uh, abonye igitabo hama akabona uh, ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri izo manifestation ni ukuvuga rero yuko atawuhakana uh, towekarta yuko biri ampuriye human rights watch ihamagariye abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu aho gufunga abanyeshuri basibanganya amafoto muri kino gihe urunani fenadebe rwitaho ineza y'abana mu burundi rwasabye ko abanyeshuri bafungiwe mu kirundo borekurwa bakarenguka bidegembya hagashyirwa imbere impanuro ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guha ikigongo abo bana hagashyirwa imbere amatohoza yimbitse mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba atari bo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya kirundo bizanwa ku ishure nshingiro akamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi dosiye iri mu butungane ataco yivugako twagerageje kurondera umuvugizi wa perezida nkunziza ariko twamukenye eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika hagati aho ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu burundi fenadeb ku rubuga rwa twitter ryanditse ko abo bana b'abakobwa bafite imyaka hagati ya cumi n'itanu na cumi n'irindwi urukiko rwategetse ko bafungirwa muri gereza ya ngozi mu rwanda kuri uyu wa kabiri urukiko rwisumbuye rwa karongi mu burengerazuba bw'u rwanda rwasubukuye iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamwo bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya kiziba ibyaha byo gutegura no gukora imyigaragambyo itemewe kwigomeka no ku bubasha bw'amategeko no kurwanya abashinzwe umutekano zigakomeretsa bamwe muri bo umunyamakuru w'ijwi rya amerika timisitokle mutijima yari mu rukiko aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru mu mpuzankano y'umwenda w'ibara ry'iroza uranga abagororwa aha mu rwanda niko abaregwa bose uko ari makumyabiri na batandatu bagejejwe mu cyumba cy'urukiko ahagana isaa yine ziburaho iminota mikeya bose uko bakabaye bagaragaye bunganirwa n'abanyamategeko babiri icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abo mu miryango y'abaregwa biganjemo abagore n'urubyiruko rw'abasore n'abana ku buryo byasabye ko bamwe bakurikiranira iburanisha hanze y'urukiko wari umunsi wa kabiri w'iburanisha mu mizi ry'uru rubanza izi mpunzi ziregwamo gutegura imyigaragambyo itemewe kwigomeka ku bubasha bw'amategeko no kurwanya abashinzwe umutekano zigakomeretsa bamwe muri bo iburanisha rigitangira ubwo hari hamaze kwiregura umwe mu baregwa habayeho ikibazo mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu guhererekanya amakuru mu butabera aha mu rwanda cyatumye urubanza ruhagarara biba ngombwa ko umucamanza afata umwanzuro wo kongera gusubukura isaa saba z'amanywa abo mu miryango y'abaregwa basohowe mu rukiko hasigaramo abaregwa na bamwe mu bacungagereza bashinzwe kubarinda ubwo iburanisha ryasubukurwaga muri ayo masaha nyuma ya saa sita ababuranye uyu munsi bakunze kumvikana bavuga ko mu nyandiko mvugo bakoreye mu bugenzacyaha harimo ibyo batemera bakavuga ko bazikoreshejwe ku gahato bahagarikiwe n'abapolisi bafite imbunda aho umwe muri bo akaba yanavuze ko yakorewe iyicarubozo ahatirwa gusubiza ibyo abagenzacyaha bashaka ko bishyirwa muri iyo nyandiko uwo yavuze ko byanamuviriyemo uburwayi bw'impyiko agasaba ko yarekurwa agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abashe kwivuza neza mu byo avuga ko yahatirwaga harimo kwemera ko yaba yarahoze mu gisirikare cy'inyeshyamba za CNDP ya Laurent Nkunda kandi we avuga ko atigeze aba umusirikare na rimwe akavuga ko inyandiko ikubiyemo ibyo byose yayishyizeho umukono kubwo gutinya ko yakomeza gukubitwa uruhande rw'ubwunganizi narwo rwavuze ko mu nyandiko mvugo z'ubushinjacyaha n'iz'ubugenzacyaha hagaragaramo kuvuguruzanya kandi izo nzego zombi zifite uburyo zikorana busaba umucamanza kubisuzumana ubushishozi akabihuza n'ibyivugirwa n'abaregwa ko hari ibyo bahatiwe kwemera kuri iki ariko ubushinjacyaha bwavuze kuko kwivuguruza kwakozwe n'abaregwa ubwabo kuko umugenzacyaha atahimba irusubiza agamije ko bigira umujyi umwe ahubwo yandika ibyo nyir'ukubazwa asubije ntacyo amwongereyeho akongeraho ko mu gihe abaregwa baburanaga ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ikibazo cy'izo nyandiko batemera batigeze bakigaragaza abaregwa kandi bakunze kumvikanisha ko kubemera ko bageze ku biro by'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ku Kibuye batari bajyanywe n'imyigaragambyo ahubwo bari bagiye kureba uko batahuka iwabo ni ingingo yakuruye impaka hagati y'ubushinjacyaha n'ubwunganizi aho abunganira abaregwa bavuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko abo bunganira bagiye bajyanywe no kwigaragambya kuko nta nyandiko n'imwe bari bitwaje ikubiyemo ibyo basaba nk'uko bigenda ku yindi myigaragambyo ahubwo bari bitwaje bimwe mu bikoresho bigaragara ko bari bazi ko bagiye gushakirwa uko bat gutaha ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwavuze ko mu gihe bari basanze ibyo gutaha bitagihari bagombaga gusubira mu nkambi batabanje kwinangira no kurwanya abashinzwe umutekano kuri uyu munsi wa kabiri w'iburanisha mu mizi waranzwe no kwiregura kw'abaregwa haburanye batanu bonyine mu bagera kuri makumyabiri na batandatu ni mu gihe ku iburanisha riheruka hari hireguye abagera kuri batanu bivuze ko hasigaye abandi bagera kuri cumi na batandatu bataraburana umushinjacyaha akaba yasabye ko mu rwego rwo kwihutisha uru rubanza harebwa uburyo iburanishwa ry'ubutaha ryakorwa mu minsi ibiri yikurikiranya umucamanza avuga ko ibyo bizarebwaho bigahuzwa n'izindi manza bunganira abaregwa muri uru rubanza baba bafite imyigaragambyiza impunzi ziregwa guteza kimwe n'ibindi byaha ziregwa biyishamikiyeho yabaye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani yaguyemo abagera kuri cumi n'umwe muri zo bivuga ko barashwe n'abashinzwe umutekano b'u rwanda mu bikorwa byo kuyihosha bamwe mu bapolisi nabo bakayikomerekeramo imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yakunze gusohora ibyegeranyo bishinja inzego z'umutekano z'u rwanda gukoresha imbaraga z'umurengera mu guhosha iyo myigaragambyo nakwibutsa ko uru rubanza rubangikanye n'urundi rw'abari abayobozi bizi impunzi mu nkambi rwo rutaratangira kuburanishwa mu mizi iburanisha ritaryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi gutaha kwa kane isaa tatu za mu gitondo demistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
tugume mu rwanda ihuriro ry'abagore b'abarundi bahungiye muri icyo gihugu ryatangije gahunda yo guhamagarira impunzi guhindura imitekerereze maze bagakora kugira ngo biteze imbere kimwe mu byo bashyize imbere ni ugushaka uburyo bwo gufasha gusubiza mu mashuri abana batiga kubera ubukene banahamagarira abagore kwiga imyuga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika piyeri clave niyo nkuru i kigali mu rwanda
umuhari w'abakenyezi bahunze uharanira amahoro n'umutekano mu burundi ubona ko atamwana n'umwe yahunze yari akwiye kutiga kubera ubukene bw'amafaranga y'ishuri aho ni nyuma y'aho ishambwe mpuzamakungu ryita impunzi hcr rivugiye ko ataburyo rifise bwo kurihira amashuri abana b'impunzi baba mu bisagara uwo muhari w'abakenyezi watanguje isekeza ryo guterereza umurundi wese guhera ku baba mu mahanga muri diaspora n'abandi bose babishoboye guterera umwe wese icyo afise kugira ngo abo bana bige mari louise baricako niwe arongoye uwo muhari w'abakenyezi ni ukuri twarabigize umutwaro wacu kuko ntitwumva nk'ababyeyi icyo kintu kibaho tugeza tukaguma duhoze turabwira n'abandi namwe buri wese turababwira turabatera akamo uwufise bibiri nabizane uwufise igihumbi nakizane dushire hamwe ntihagire umwana w'umurundi n'umwe areka kuja kwiga kuko yabuze amahera arareka kwiga kuko atabishaka canke areke kwiga ko vyamunaniye muga nivyamunanira azoronka ivyo bikwiranye twarashize hamwe na twebwe hama turaterereza n'abandi ni ukuri tuzoja no mu mahanga guterereza kugira duhimirize ntihagire umuntu areka kwiga kandi abana bacu bige ibintu vy'agaciro ntibapfe kwiga ngo bige ibya nabi nabi bige ibya bose mugabo bige ibintu by'agaciro education de qualité abo bakenyezi bihaye intego yo guhimiriza kandi impunzi zose guhindura ingendo kugira ngo zikore imirimo itandukanye yobabeshaho kwiga imyuga no kutagayo akazi akariko kose na twebwe twese abakuze nimba dushaka kubaho muri ubu buhungiro iga igico wokora rondera ico wokora wumva wiyumvamo gusumba ibindi uciga ego mwe mwese murazi guteka twese turazi guteka ninashaka kubikoresha nk'urudandazwa ntegerezwa kuvyiga cane gushikaho ninateka abantu bose bazogira ati aa tutariye kwa marira uzi n'ahandi turya niwagomba gushona iga gushona uvyige ubimenye neza niba washaka gufotora wige gufotora icyo ushaka kwiga cyose bige tuvyige twese kugira ngo ababyeyi ntibame bariko barasaba amahera y'ishuri y'abana hari igihe bitazokoroha tuzire kuguma twicaye turindira abatuzanira iyo nyungu uzoronka ni iyawe ni iy'umuryango wawe ni iy'abandi muri kumwe ni n'iy'uburundi rega kuko tuzotahana i burundi kubaka ni n'iy'icyo gihugu tubayemwo twanke kuba umuzigo tubabere natwe ingirakamaro tugire icyo tumariye icyo gihugu cyatwakiriye niho na ya mahoro acerega abantu iyo bamaze kubagira ati ndafise icyo nkora nta mahoro abuze abandi aba umunyamahoro akabana neza abo barundikazi babona ko ubumwe no gufashanya bidafashe ikibanza ca mbere ata terambere rishoboka nico gituma mu vyo bagiye guhimiriza harimo no kurwanya ikumirana aho ryoturuka hose kuko ku bwabo ari naco catumye bati zabo bagahunga bareca ko ati ntibigasubire ni ukuri indwara yo gukumira tuyikuremwo ubwiriza urabona akantu keza ugira ngo jewe nohamagara abandi ibyo hava bitadukwira oyaye ugahamagara abandi bizodukwira twese imbere binagwire tureke kugira ibintu byo gukumira rimwe rimwe barakumiriye abagore ahandi barakumiriye urwaruka ahandi bagakumira ku bwoko ubu naho numva ngo hariho n'ibintu by'imigango yagira ngo ni ba bandi ni ba bandi iyo ni indwara atikamira ko imizotumarira atari ugusudusitsa mu kuzimu twebwe rero twiyemeje kubihagarara kw'ibyo bintu kuko nibyo tubona bigoye abo tubana abo turi kumwe kandi aba turi kumwe nibo nyene bacu ntuzorondera nta bandi bantu uzoronka nibaryanye n'abatwazananye aba barundi nibo bacu none rero twubakane twiyubake muri izo nzira zose hanyuma turabe ko twokogorora uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano wavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamaze guhunga igihugu uri mu bihugu bitandukanye cane cane mu rwanda mu buganda mu bubirigi no muri canada iryo sekeza rizoba muri ivyo bihugu vyose biciye mu manama n'inyigisho zihuza abantu benshi nk'uko babivuga Pierre Claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika mu ntara ya gitega mu burundi haravugwa ikibazo cy'amazi mu mashuri urugero ni mu ishuri ry'abaporoso ku mutumba kwibuka komine n'intara ya gitega aho bamaze imyaka itatu nta mazi babona abayoboye ayo mashuri bemeza ko icyo kibazo kibangamira cyane imyigire y'abanyeshuri ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel dantoine nsabimana ayo mashuri afise uburaro arimo abanyeshuri baba baba amajana atanu biga barara ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kimwe n'inusu uvuye mu gisagara ca gitega manirambona adela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ishuri ryitiriwe david michael avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubiramo ivyigwa ivyo navyo bikagira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abana uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramo ivyigwa kuva saa cenda ariko ubu bahera saa kumi ko abanyeshuri babanza kuvoma amazi mu mwonga ingorane ya mbere isuku riraba rike ca tuyavoma mu ku mwonga wa rusengo uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya twankana hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba tinde twari tuyitangura saa cenda ariko ubu twaciye twushira ku isaha kubera bari kuvoma icitangura saa kumi ubuyobozi bwa lycée technique david michael bavuga ko vyari kuba akarusho yaba bafise afise imodoka y'ikamyoneti yosahiriza abana kuvoma amazi agasaba ubushikiranganji burabe ivy'indero gukora ibishoboka vyose bakabarosa iyo modoka kiba ikibazo gikomeye ku bana iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kubera iryo bura ry'amazi ibijyanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayaba ahari kandi ko abo dufise bavoma bavoma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri efegitwari uno musore tumuciye ko agiye kwinjira mu kazu ka sugumu biri kurinda gukura impunzu aha dukura impunzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi uzanye reka ku matako gatandukanye ni byiza ko ukura impunzu kubera usanga bigoye nyine ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine
abanyeshuri bahiga bavuga ko iryo kena ry'amazi ribatuma kugira isuku rike ry'ivyambagwa aho barara no ku mubiri wabo narijya basanzwe bafise umwambaro w'ishuri wera hejuru tuyizere filibert ni umwe mu banyeshuri biga kuri iryo shuri hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzu umuntu afite uduhuzu dukeyi biragoye kweri kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi iyo amazi ari kuyarondera ma tugaheza tukaza tukamesa kwa duhuzu usanga uriko urakoresha amazi yo mu munga nayo ntaba ari meza cane gaheze ngo kere neza nimba adera akurikirana abanyeshuri babigeme biga mu gisata bita sawifi cigisha ijambo ry'imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza aho tuva ku isuku rike usanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi nk'indwara bakunda kurwara kenshi ni indwara usanga bari kuravuga ngo bariko bararibwa ca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda abana babigeme barafise ikibazo bisangije kubera iryo kena ry'amazi fayida n'ibitanga ni umwe mu bana b'abigeme biga mu ishuri sawifi ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotegisi umugani kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya uba yafise agaha mugenzi we utayafise agashobora kuyaronka muri ubwo buryo mu ishyirahamwe regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere k'intara zo hagati no mu seruko bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka baturutse ku mapomo aduza amazi yononekaye ikindi bamenyesha nuko n'igisagara ca gitega kiguma caguka mu gihe amasoko y'amazi yatunganijwe atongerejwe ku rugero rumwe n'ikura ry'igisagara igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya twahariye ikiganiro cy'ubuzima indwara ya toxoplasmose ni indwara yibasira umuntu igihe abasirikare b'umubiri batagifite ubushobozi bukwiye bwo kuwurwanira muganga kayonde floribert wo mu gihugu cy'u burundi wanonosoye ibijyanye no gukurikirana abagore yasobanuriye mugenzi wacu diane ndonse igitera iyo ndwara n'uko abantu bayirinda muganga kayonde floribert yanonosoye ibijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze atangura asigura ingene umuntu yandura indwara ya toxoplasmose ni indwara mu bisanzwe iterwa n'ubuyabu cyane cyane nk'abantu baba bafunguye inyama cyane bafashe imboga zitaronze neza cyane inyama zidahiye neza izo nyama z'igikoko cyagiye kurisha ahantu umwanda mukuru w'ubuyabu wowe waragiye ugakontamina ibiterwa cyane ibyatsi hanyuma icyo gikoko kije kurisha kikaca kiba infekite hanyuma abo bantu baje gufungura izo nyama zidahiye neza cyangwa izo mboga zacafujwe n'uwo mwanda mukuru bakaca bandura iyo ndwara muganga abandanya avuga ko iyo ndwara ya toxoplasmose benshi bita toxo atabimenyetso bigaragara cyane umurwayi ashobora kubona ariko kandi ntibuze ko ubugendana umugera wa sida ishobora kumutuma adadarara igihe ativuje hakiri kare canke ikagira ingaruka mbi ku kibondo cibungenzwe iyo ndwara iyo imufashe agitware inda umwana arashobora kugira ingorane izo ngorane ni za zindi ushobora gusanga hari amazi menshi mu mutwe bita hidrosefari cyangwa akagira utwiso duto duto hari n'aho bagira ama avorutema cyangwa ama akushuma prematire inda zikavuka zitarabera cyangwa umwana akaba yopfira mu nda
umukenyezi afise imbanyi cyangwa uwo afise umugera wa sida yiyumva gute mu gihe yoba iyo ndwara yamufashe iyo ndwara iyo yamufashe nta na kimwe amenya nta kimenyetso na kimwe kiriho hariho utumenyetso duto duto adashobora no kumenya yuko ari iyo tox ashobora kubibaza ko ari nka gagripe arwaye mugabo two ntitwatuma yiyumvira ngo arwaye toxoplasmose mu bisanzwe nta bimenyetso biriho byerekana ko yanduye iyo ndwara bishoboka ko umukenyezi yibungenze arinda izo ngorane umwana mu gihe yipimishije hakiri kare nk'uko muganga floribert abandanya bivuga akwiye kuza kwipimisha hakiri kare muri ajya amezi atatu ya mbere ajya amezi atatu ya mbere niyo mezi mabi mu gihe uwibungenze mu gihe atipimishije nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare no risque yuko imwandukira ni nto ariko ibiri grave ibikomeye kuko n'igihe cy'uko ibihimba by'umubiri bica mu kibanza rero iyo iyo infection yitayemo ntice itera ubumuga mu malformation ari uyu mwana ariko rero ayanduye muri ajya amezi atatu ya nyuma risike y'uko ayandura ni nini mugabo ntiheza ngo itere ingorane nyinshi kuko ibihimba by'umubiri biba byamaze guca mu kibanza icyo gihe rero baraheza bakamukurikirana yamaze kuvuka bakaraba ko atangorane afise ariko rero inzitizi zikunze kwibonekeza ni izo kudafata umuti neza nk'uko uyu muganga abisigura icyo gihe turamuha umuti gushika yibaruke ariko turabona ko benshi kubera uwo muti usanga uzimbye cyane ukanamurambira gufata hariho abacira umuti hagati mugabo rero ni byiza ko umuti bawufata gushika igihe cyo kwibaruka ukwirinda indwara ya toxoplasmose bisaba ko umuntu aba kure y'akayabu hamwe no kugira isuku rishemeye mu ntoke canke ku byo yihereza ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na mukbili wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya cumi n'umunani hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu akurikiraho mu masaha make arimo n'ikiganiro murisanga muza gukurikira ku isaha ya saa kumi murakoze
yaratanze ijambo abarundi turi Tout le monde.
C'est encore le maître, maître des